akwiriye guhabwa uburere
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi ugezweho nanjye venuste nshimiyimana ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi nanone turagiharira ahanini abana bashakisha ababyeyi by'umwihariko turaha ijambo abana batoraguwe n'abagira neza bakiri bato ku buryo batanazi inkomoko yabo turatumikira ariko n'abashaka abavandimwe babo baburanye by'umwihariko turakira umubyeyi wasigaye kuri iyi si mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe we n'umuhungu we barokotse abatutsi jenoside yakorewe abatutsi none hashize imyaka ibiri amuburiye irengero abari mu burundi mu rwanda muri afurika y'epfo muri congo brazaville muri repubulika ya demokarasi ya congo no muri leta zunze ubumwe za amerika iki kiganiro ntikibacike ni agasaro kaburaga
agasaro kaburaga kabonekesha kaze kajye ku migi urunigi rwuzure
mushimiyimana liberata amaze imyaka makumyabiri n'irindwi atandukanye na musaza we rwamigabo maritini maritini yavuye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ahungana na nyina wabo mushiki we atuye mu karere ka nyaruguru mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda yafashe urugendo aza i kigali aje kureba uwamufasha kugera ku ijwi rya amerika twavuganye ari mu karere ka gasabo akagari ka kabeza njyewe mvuka i butare ariko nyine ndi i kigali nari naje gukurikirana ibintu bya musaza wanjye twaburanye amaze imyaka makumyabiri n'umunani twaraburanye ariko bakambwira ko ari muri zambiya bakakubwira ko ari muri zambiya mu kahe gace bambwiye ko ari muri zambiya noneho ngewe mbasha gushakisha nimero zanyu nabahamagaraga nkabona ntabwo ducamo ngira ngo mube mwamfasha ndebe ko twabonana uwo musaza wawe yitwa nde yitwa rwamigabo maritini mama we akaba yitwa y'u rwanda mariya wacu yitwa nduwamungi varitini azi ku izina rya nzabirindwi none se mwatandukanye ryari byagenze gute ye nari ndi umwana ariko we yagiye agiye icyenda kane agenda wenyine ajyana n'ababyeyi be yajyanye n'andi yagiye icyenda kane ajyana n'umumama ariko umumama akaba yari atubereye mama wacu uwo mumama yitwa nde izina rye mbasha kwibuka yitwa beretiriga uwo muntu wababwiye yuko ari muri zambiya yarahamubonye umuntu yari aje hano mu rwanda duhereza amakuru amaze kuduhereza amakuru aducika ataduhaye derese z'ahantu baherereye noneho umuryango we nawe tutabasha kubonana ngo babe baduhereza amakuru neza y'ahantu agace aherereyemo yarababwiye gusa ngo ari muri zambiya yatubwiye ko aherereye muri zambiya ariko ntiyatubwira agace aherereyemo ngenza kubaza iperereza bambwira ko zambiya ari nini ndangije mbura icyo nkora kubera ko nabashije kwifashisha hasi sheri hasi bambwira ko bitashoboka bari kumbaza imyirondoro yiwe bakambaza kugira ngo abe yaboneka bambaza agace basi aho ngaho muri zambiya n'abazi yaba aherereyemo birangira ntabuze kubera ko nta derese nari nzi uyu rwamigabo maritini ni musaza wawe muva indi imwe ni musaza wanjye tuvukana kuri mama na papa wanjye ngewe rero nari nkiri mutoya ndi bucura bwabo kandi tuvukana turi batatu uretse uwo muntu wakubwiye ko ari muri zambiya nta handi mwongeye kuvana amakuru yerekeranye na musaza wawe rwamigabo nta makuru ntari nzi ariko hari igihe rigeze kumwumva yatanze itangazo sinamenya ko nimba ari kuri iyi radiyo yanyu cyangwa ari kuri seyiseri ndangije mpita numva ko ntacika intege akiriho ndangije ndavuga ati wenda bibaye ngombwa nashakisha nkorana na kuruwa ruje birabananira barangije barambwira ati nzabasha kwifashisha iri jwi ryanyu iri jwi ry'amerika none se niba musaza wawe Martin Rwamigabo akumva aho ngaho ari muri Zambia na yahe makuru yo mu Rwanda wamubwira n'icyo wamubwira nka mushiki we ukamubwira n'icyo umushakira amakuru namubwira abana bacu kubyumva ni uko namubwira ko umuryango we ukiriho bibaye biri ngombwa ko twabonana kubera ko we akimara kumenya ayo makuru bamubwiye ko mama yapfuye kandi mama ari we wari waratureze cyari igihe kinini cyane aravuga ngo ntabwo yagaruka mu rwanda yego ariko abashije kuba yatwumva amakuru namubwira ko nk'uko namubwira ko bashiki be bakiriho na bose bavukana bakiri yego bibaye biri ngombwa twakwishimira kuba twamubona byaba bi- bihagije urakoze cyane urakoze cyane nagira ngo ngushimire ko wizeye ijwi rya amerika kandi nkwifurize urugendo rwiza usubire muri nyaruguru amahoro wambwiye yuko ari waraje i kigali kugira ngo ushobore kuvugana n'ikiganiro agasaro kaburaga ndabashimira james eh, nkuru nziza kimwe n'abandi banyarwanda mugira urugwiro n'impuhwe mugafasha ababikeneye kumenya uko bagera ku kiganiro agasaro kaburaga mu bishimirwe mbwire abumva ijwi ry'amerika ko gushaka abantu baburanye n'ababo ari igikorwa eh, cy'ubutabazi igikorwa cy'urukundo ntabwo twishyuza ni ubuntu n'ikiganiro cyanyu
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wikika integeye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero muzakabona mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro agasaro kaburaga hashize imyaka makumyabiri n'ibiri umwana w'umuhungu witwa eric yakaremye agiye gusura se i nyamirambo kuva icyo gihe nyina ntigeje yongera kumuca iryera nyirarume ndayishimiye rodrigue amaze imyaka amushakisha atuye mu karere ka gasabo umurenge wa jabana akagari ka akamata mu mudugudu wa nyacyonga ndashakisha umwana witwa iyakaremye eric ise yamujyanye muri mirongo icyenda n'icyenda afite imyaka itatu amujyana avuga ko agiye kumusura aho se yari atuye i nyamirambo ku mumena kuva yamujyana ntiyongeye kugaruka twategereje ko umwana amugarura turaheba imyaka ishyira ari icumi indi ishyira ari makumyabiri uyu ni wa makumyabiri n'umwe utangiye ndatega ku myaka makumyabiri n'ine muri bibiri na cumi n'umunani hari umugabo witwa dimitiri yaduhaye nimero yose wa erike ari witwa jamari nza kuyigerageza mboniciyemo turavugana ambwira ko umwana ameze neza ariko ntiyaba umwana ngo tuvugane aza kunye- kunyoherereza ifoto ndareba nsanga niwe ambwira ko ameze neza mubwiye ngo aduhure tuvugane mbe nanamuha na nyina bavugane ambwira ko bitari ngombwa ngo ibyo nitugera ngo azamuduha tuvugane umwana turi tugahuza umwana na nyina bakaba twakwenda tukabona agasaro kabuze wowe upfana iki n'uwo mwana ngewe ndi nyirarume uri nyirarume uwo mwana yitwa nde yitwa iyakaremye eric naho se wa yakaremye eric akitwa nde yitwa jean marie iyamuremye none se uhamagaye se wa eric mukavugana akakubwira ko umwana ameze neza w- wigeze umusaba kuvugana nawe arabikwangira Eh, narabivuze ngo tumvugane nawe arabyanga arambwira ngo igihe nikigera ngo tuzavugana ariko se ko umwana yavuye mu rwanda muri mirongo cyenda n'icyenda hagombye gushira imyaka makumyabiri kubera iki mu mutaritabaza inzego z'ubutegetsi zibegereye kugira ngo zibafashe kumenya irengero ry'uwo mwana Ah, icyo gihe rero kubera ko nari nkiri mutoya ntabwo nabimenya kumva umwana agiye ndi mutoya imyaka nka cumi ni- cumi n'ine urumva na mama we nyine nawe yari yarishwe n'agahinda aratavuga nongeho maze kumenyera ubwenge nibwo natangiye gushakisha agenda ampa amakuru nyina y'uko na- yaho uriho kose namubona n'uwo mugabo w'i Burundi akabaza uwo mugabo wari inshuti yiwe witwa jean marie akamubwira ko nawe ngo atazi amakuru ye y'aho aherereye ariko nyuma nibwo yaje kumenya ko uwo mu- jean marie ari we se w'umwana yaje gutura muri afurika y'epfo nibwo yaje kutubwira noneho akavuga ati "Igihe imana nibishaka izaduhuza nitabishaka ni ubwo ngubwo nta kundi urakoze rodrigue wari ihanganye igihe kirekire kugira ngo ushobore kuza mu kiganiro ni ibintu ngushimiye ukomere kandi wizere
murakoze namwe kandi ntabwo ari umugisha
agasaro ka buraga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga hakizimana theophile atuye mu karere ka muhanga mu kagari ka kibaga umudugudu wa njamena amaze imyaka makumyabiri n'itanu aburanye na se wabo ngamije elisa wabaga mu nkambi ya shimanga mu cyahoze cyitwa zayire ngamije elisa rero mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane twarahunze nawe turahungana duhungira muri congo twebwe twagiye mu nkambi ya inera niho twebwe twabaga ariko noneho we ajya mu nkambi ya shimanga ageze nkambi ya shimanga rero yari kumwe n'umuryango we ari kumwe n'umufasha we witwaga mukandinda mariyana yari afite n'umwana wagiye afite nk'imyaka igeze nko kuri ni nk'imyaka ni nk'amezi ageze nko ku munani numva n'umwaka utari wagashira neza yitwaga nizeyimana tito noneho amaze kujya aho ngaho mu nkambi ya shimanga yaje kudusura hari igihe yaje kudusura twebwe aza inera aho twari turi kumwe nanjye n'umuryango navukagamo yaraje aradusura ariko turaganira arengera asubirayo icyo gihe inkambi benda kuzifunga kuva rero icyo gihe twatandukana ntabwo twari twigera twongera kumuca iryera ngo tumenye ngo ari ahangaha tumenye amakuru ye iyi myaka yose ishize nta muntu twari twigera twumva avuga ati nibura naramubonye cyangwa se yarapfuye cyangwa se ariho aho mariye kumva rero ikiganiro cyakoraga ku ijwi rya amerika agasaro kaburaga numvishije abantu benshi baragiye babona abantu babo nifuza yuko nabashaka kugira ngo nanjye nshakira ako gasaro kabuze kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu wowe wari mu nkambi ya yinera ngamije we yari shimanga nta muntu n'umwe watashye mu rwanda wavuye shimanga mwaba mwarabonanye ngo yenda abe yaguha amakuru nta muntu n'umwe rwose twigeze tubona wengeye kuduha amakuru abaduhaga amakuru batubwiraga yuko ari muri iyo nkambi ya shimanga ariho bamuheruka ubwo hirya yaho ntabwo twigeze twumva amakuru yandi n'uwo mwana we bari kumwe ntawamurabutswe ndetse n'umugore we mukandinda ntawamubonye kugeza ubu ngubu rwose nta makuru dufite yabo ngo wera batubwira bati twabonye bava mu nkambi bavuye muri iyo nkambi baragenda nta yandi makuru twigeze tumenya uyu mukuru wawe ngamije yari afite imyaka ingahe muri mirongo cyenda na kane muri mirongo icyenda na kane yari afite nk'imyaka makumyabiri n'umunani kuko niho yari akimara gushaka urumva yari afite nk'imyaka makumyabiri n'umunani niba uyu so wanyu ngamije elisa akiriho nayahe makuru wamubwira yo mu rwanda usigaranye amasegonda mirongo itatu yafate umuha amakuru ugire n'icyo umubwira niba akumva azagusubiza niba akiriho icyo namusaba twamusaba yuko yatahuka akaza mu rwanda ko umuryango we rwose navuga ngo ufite ikiniga kinini cyane cyo kuba batamubona batazi n'amakuru ye aramutse rero ariho yareba uburyo abibanyuzaho kugira ngo natwe tumenye niba koko yaba ariho cyangwa se n'uwo mwana we niba yaba akiriho cyangwa se umugore akiriho twifuza yuko rwose twamenya amakuru yabo tukababwira yuko natwe mu rwanda turi aho ngaho hari murumuna we nitegeka Emmanuel nawe ari aho nubwo harimo abagiye batuvamo ariko nka papa wanjye yitabye imana ndetse na papa we ubwo sogokuru wanjye nawe yitabye imana ariko abandi bose turi aho rwose aramutse ariho yatumenyesha natwe tukamenya amakuru amakuru ye
agasaro kaburaga
hashize imyaka ibiri mu mwaka bibiri na cumi n'icyenda umwana w'umusore wari urangije kaminuza mu ngo akuzwe jean paul ishimwe wari uzwi ku izina rya dudu wari umaze kurangiza kaminuza yavuye iwabo mu rugo ku kacyiru ntiyagarutse umubyeyi we anonsiyata kamagaju avuga ko yarokotse jenoside yakorewe abatutsi we n'umwana we uko nta wundi muvandimwe bagira byagenze bite yitabaje nde inkuru y'umubyeyi umaze imyaka ibiri ataguheka anonsiyata kamagaju atuye mu karere ka gasabo umurenge wa kacyiru akagari ka kibaza umudugudu w'ubumwe alo amakuru yanyu ni anunsi yatakamagaje tuvugana yego kabyara we ngewe ndi venusite nshimiyimana ku ijwi rya amerika yego yego nabonye ubutumwa bwawe hanyuma mpitamo kuguhamagara kugira ngo tuganire numve neza ikibazo cyawe uko kimeze yego kabyara we none bimeze gute wa mubyeyi we
wa mubyeyi wamfura ukuntu bimeze rero nabuze umwana w'umuhungu Eh, ku itariki umunani z'ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'icyenda asohoka mu rugo ari mu ma saa tatu n'agaterefoni konyine Mhm.
ariko yaragize igihano arwaye arwara mu nda arwara ibintu tutazi abaganga bakavuga icyo arwaye ariko mu mutwe hari hatsima yego
Eh, umwana asohoka mu ru- mu- mu- muri ayo ma saa tatu aragenda Eh, hashize nk'aho isaha nda- ndamushaka nari maze guhisha ka cyayi ngo muhe baza mu- mu- twari dufite n'umwana w'umukozi w'umuhungu mpese ko nabonaga muri kumwe mu rugo agiye- yakubwiye ko agiye ngo yambwiye ngo araje noneho ngiye kureba mu cyumba cye eh, kuko nahari nahoze mpabona ibiceri magana atatu musanga nta nta bihari nti- ntekereza ko agiye kugura akantu twita mituyu ko muri telefone yego
ndahamufata iyanjye rero ndahamagara numviye ntayiriho ndakomeza ndahamagara umunsi urira umwana ntangira ariko akaba ari wa mwana utajya uva mu rugo ibye byari iwabo no ku ishuri gusa yari yararangije kaminuza muri bibiri na cumi n'umunani i butare yego
noneho umwana kuva uwo munsi ndashakisha mu bagenzi be ndashakisha aho ntekereza hose ndashakisha sinamubona ariko nkanatangazwa n'uko nta rugo ajya yinjiramo nta n'ahantu nta n'ahantu hajya ajya nta n'ibigare nuko amagurupe agendana nayo y'abasore yego nshakisha umwana ndabura ubwo ni ku itariki umunani ku itariki icyenda nirwo nshakisha ku icumi ntangira kubaza ah, niba utari abana biganaga kuri cumi na rimwe njya muri rib ariko ku icumi nagiye muri polisi ya dutuye ku kacyiru njya ku- ku- kuri polisi ya kacyiru sitasiyo hariya ku murenge barandika barambwira mbona baranditse barambwira ngo ningende ubwo ndagenda kuri cumi n'imwe mbonye ntacyo banshubije njya kuri ri- ribu hedikota hariya ku kimihurura yego
ndabibabwira barandika ibyo bandika barambaza ubwo ndakomeza ndashakisha haciyemo iminsi mbona nta gisubizo nsubirayo kandi umuvandimwe mwiza ni u- ni uwo nagiraga imbere n'inyuma
Mm,
nta wundi ngira nta muvandimwe nta shinge nta rugero nuko ubwo nkajya njyayo bakambwira ngo bazabireba ngahora ngenda buri munsi buri munsi bigejeje aho hashize nk'amezi abiri nibwo ngo bata- bahamagaye umwana w'umuhungu ba- ba- wa- twabanaga hano mu gipangu kuko ngo nari nababwiye ko ari we tubana ariko hagati aho nkabinginga ngo bajye kureba historike muri emutiyene barebe abo bavuganye nabo yego
Eh, bagenda banatinze cyane haciye igihe nibwo bong- bahamagaye uwo mwana w'umuhungu ngo basanze uwo munsi agenda ari we bavuganye kuri telefoni ngo n'undi mukecuru w'i Butare umukecuru ni ahantu yacumbitse agiye kwiga i Butare yabuze icumbi muri kaminuza tumucumbikishiriza ahantu haruguru y'isoko i Butare yego
Eh, ubwo rero umukecuru nawe ngo basanze ariho ngo ngo barambwi- niko bambwiye kuri ribu ngo basanze ngo ngo yaravuganye n'uwo mukecuru w'ibutare ngo anavugana n'uwo mwana wacu ariko umwana we yamuhamagaye nanumva hari haguye utuvura aramubwira ngo namwanurire inkweto yari asize hanze akiri muri shambure ye yego nuko nguko uko byagenze ariko nyakugira abana nyakugira imana nyakugira byose narapfuye mpagaze narapfuye mpagaze Nkore.
narirukanse u rwanda narumajije amaguru
nkore
yego mukabaho Na- mva simbizi simbizi byarandenze wabonye aho umuntu abura umuntu akamuburira mu gihugu akabura n'uwa- n'uwamubwira ati namu ubwo nahoraga kuri morgue ya polisi bavuga bati twatoye umurambo aha n'aha nkaba nagezeyo utagira ibyangombwa nkaba nageze najye- mva nabirikanze imirambo yo kuri morgue bigejeje aho umuhungu wo kuri resebusiyo arambwira ati mva rero nti- ati nushaka bino bintu bivemo kuko ugiye kuhapfira Hmm.
nyakubyara ngaya yanjye rero ngo kuko nabuze jean paul ngo kuko namubuze mwa- umuvandimwe mwiza nabaye umusazi napfuye mpagaze natwaye Nkore.
imitima narw- Nkore.
urakoze wakagira abana urakoze ariko yo yo narasaze nataye urugo narirutse na- sinabona uko mbikubwira birumvikana urashaka umwana wawe agahinda k'umubyeyi nda nda- ndakumva kandi yari umwana w'um- w'umusore ugeze igihe cyo kugira ngo nawe nanjye amfashe ni agufashe.
umukecuru Mm.
ndakumva ndakumva kandi biranshimishije ko wa witabaje mu maguru mashya inzego za za polisi eh, ndetse Yego.
ukagera no kuri rib nzababaza nzababaza aho dosiye y'uyu muhungu wawe jean paul igeze barayizi nk'uko bakubwiye Eh, Yego.
tuzafatanya kugira ngo tugerageze kumenya aho yaba ari ndasaba abantu bose eh, bo bakumva muri kano kabaho.
kanya wa mubyeyi wewe ba- bazi umwana wawe yiga muri kaminuza bamuzi aho eh, ku kacyiru mutuye waba yaramubonye waba ara- waramenye irengero rye ko yanyura hano mu gasaro kaburaga katubwira ariko Yego, mama.
tuzafatanya n'inzego za leta witabaje kugira ngo turebere hamwe dushakire n'ahandi turebe ko hari icyo twageraho Uh, ubwo witabaje inzego za leta ni igikorwa cyiza bakoze tuzafatiraho Mm.
dukomerezeho um, Mm.
basanzwe batunganira ku, kuri byinshi ubwo icyo tuzageraho tuzakomeza tuvugane tukubwire ndagukomeje Urakoze.
mubyeyi komera urakoze urakoze ariko imyaka ibiri n'igice ni birebire muvandimwe mwiza wihangane hari n'abo tubona hashize imyaka mirongo itatu eh, Mm.
birumvikana ko eh, umwana wagiye atagusezeyeho yaraye mu rugo akabyuka akagenda Eh, birumvikana ko wibaza aho a- aherereye icyamujyanye Eh, uravuga yuko nta ndwara yo mu mutwe yarwaraga ku buryo ya- yagira ikintu kimeze nk'agashyiga ngo kimushyigure agenda atavuze niyo mpamvu ushaka kuguha aka kanya mu mubyeyi kamagaju buri gihe igihe cyose nta kimenyetso kiriho ko umuntu atakiriho mufata yuko ariho Ah, uyu muhungu Mm.
wawe jean paul aramutse ariho eh, Mm.
akaba yumva ijwi rya amerika muri kano kanya um, Mm.
ongera ugire icyo wamubwira nguhaye akanya wisanzure u- umubwire ikintu kikuri ku mutima mubwire na- n'imyaka ibiri ukuntu yakuremereye kuba utamufite yaranyishe yaranyishe muvandimwe jean paul wanjye niba ukiriho mwana nkunda urabizi urabizi ko yarijye nawe urabizi ko bajya kuvuga bakubwira ngo abandi bana ngo mushake uko mujya hanze ukavuga ngo ntiwasiga mama ndakwingize niba uriho ugihumeka uze wokabyara we ndagupfukamiye ndakwinginze mwana wanjye agahinda kagiye kunyica narwaye indwara zose zibaho kubera umubabaro aho uri hose imana ikurinde kandi ikunzanire kuko nzi ko ishobora byose ishobora ibyo umwana w'umuntu atashobora mwana wanjye nzi yuko yagucisha no mu mahwa nzi yuko yagucisha no mu muriro nzi yuko ya- ahantu hose uri ndakwingize ngo ugire umutima wo kuntekereza uze uze kibondo uze nda- ndababaye ndashavuye jean paul umwana wanjye ndakwinginze sowe nawe ntabwo wanyangaga nta rwango wagiraga sinzi ibyakujyanye ariko ndasaba imana ishobora byose ngo bikure kuruze jean paul ndakwinginze mwana wanjye aho uri hose ureba agahinda n'amarira mpora sinzi gusinzira ndarandira bugacamo mwana wanjye ndakwinginze uze urakoze muvandimwe venuste urakoze komera urakoze uri umubyeyi ababyeyi bose ba- bakumva muri kano kanya ba- baragufata mu mugongo barakumva abanyarwanda benshi muri kano kanya bakumva babyaye eh, ntabwo bakureka wenyine Mm.
Eh, ahasigaye ukomeze wizere imana wizere ko n'abantu bayifasha ah, hanyuma dutegereze um, icyo iperereza rya rib eh, ryagezeho nicyo tuzageraho dushakashaka nongere nkwihanganishe eh, kandi ngukomeza gira amahoro urakoze cyane muvandimwe imana iguha umugisha urakoze
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona mu kiganiro agasaro kaburaga mumenyereye kumvamo abana bashakisha ababyeyi babo mupenzi shagi atuye mu karere ka nyarugenge akagari ka nyabugogo umudugudu wa kamenge arashakisha papa we ntaho atageze ahanyuma ni kuri seyiseye i kigali mu rwanda byarangoye nabanje kujya muri hcr noneho nyuma banyohereza muri csr mbonamo umu- umu- umugabo ukoramo yego niwe wampaye nimero zanyu ngo nzabavugisha aranambwira ngo nzajye numva radiyo yanyu mu gasaro kaburaga yego noneho narayumvishe nyuma yarampaye nimero ndavuga ati kambandikire narabahamagaye bakajya bambwira ngo nsige ubutumwa bw'amajwi nabwo nigeze kubukunda ariko narabandikiye nyuma nibwo mbonye ubu ngubu tugiye kuvugana none se ikibazo cyawe mupenzi ni ikihe kiteye giti Eh, ikibazo cyanjye ukuntu giteye ni u- ndi gushaka umubyeyi wanjye w'umupapa yitwa felix mubaramo Mhm.
Eh, akaba ari umukongomani Mm.
akaba ari muri amerika yaragiye mu buryo bw'impunzi
Mhm.
Eh, ni kuba ndi kumushaka ni uko numva nshaka kumenya umubyeyi wanjye kandi kuba namuzi mba numva hari ikintu ndi kubura bimbangamiye cyane nagerageje kuba nabaza umubyeyi wanjye w'umumama ntiyagira ikintu abimbwira akomeza kumpisha ambwira yuko atari ngombwa kuba nabimenya ariko njye numvaga nshaka kuba namumenya umubyeyi wanjye nka- bibaye byiza nka- tukazabonana numva aribwo byanshimisha kurushaho kuko kuba ufite umubyeyi utamuzi uba wumva bi- bi- mba numva bimbabaje
none se mama wawe yigeze akubwira impamvu adashaka ko ubimenya
ntabwo yigeze abimbwira we nta- nta n'ubwo icyo kiganiro yashakaga yuko tukiganiraho iyo nabimubwiraga yahitaga avuga ati byihorere ntabwo iki ari cyo gihe cyo kubivuga ubwo rero igihe cyo kubivuga naragitegereje ndakibura kuko igihe icyo ari cyo cyose ntabwo yabimbwira njye nagerageje uburyo bwanjye bwo kuba namushakisha ese mupenzi ubu ngubu ufite imyaka ingahe ubu ngubu mfite imyaka makumyabiri ninde waguhaye amakuru avuga ko uwo wita papa wawe ari muri amerika umuntu wampaye amakuru ni mukuru wa mama
amazina ninde wayaguhaye amazina ni ni mama yari yarayambwiye narayamubajije noneho nyuma na mukuru wa mama arayambwira ko ari yo none se umaze kumenya ko ari muri amerika wigeze ugerageza kumugeraho wigeze umuhamagara wigeze umwandikira hari uburyo wigeze ukoresha ubwo ari bwo bwose bwo kugira ngo uh, amenye yuko uriho ntabwo nigeze mbona uburyo muhamagara kuko nimero ze ntabwo zabonekaga ntabwo nabashije kuzibona nta muntu n'umwe hano mu rwanda uzifite niba papa wawe akumva kuba ugeze imyaka makumyabiri utazi so utaramubona wifuza gusohoka ukajya mu bandi ukavuga uti dore papa iyo ubitekereje iyo utekereje papa wawe ni iki kikuzamo kenshi muri kano kanya mubwire niba kumva ntabwo yumva ikinyarwanda cyangwa ikirundi ariko mubwire ijambo ry'urukundo papa wawe mubwire icyo ufite ku mutima ufite amasegonda mirongo itatu
ngewe icyo mfite ku mutima ni uko numva nkeneye kumubona kandi kuba namubona byanezeza cyane kuko nubwo mama aba adashaka kubimbwiraho ngewe mba numva mukunda cyane nubwo nabashije kuba namumenya ni byiza umwana n'ukunda umubyeyi we nawe mupenzi shagi ndagushimira urwo rukundo kandi ndizera ko nibishoboka uzashobora guhura na papa wawe uvuga ko yitwa felix mubaramaka baba mu gihugu kimwe kigize leta zunze ubumwe za amerika tuzagerageza gushakisha ngaho rero nongere ngushimire wagize imbaraga zikomeye zo gushakisha mpaka ugeze ku kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije kugira amahoro
namwe murakoze
agasaro kaburaga
undi mukunzi w'ijwi rya amerika wabuze umuvandimwe we mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ni fortunata nyirangira uwo nsanga we n'ababyeyi be hamwe na mukuru we donata mukanshuti bari barahungiye muri zone turquoise ku gikongoro baturutse ahitwa inyamazi muri kigoma uko mukanshuti yagiye muri kongo ababyeyi bakaguma mu rwanda na n'ubu bakaba nta kanunu ke bafite biravugwa na murumuna we fortunata nyirangira uwo nsanga atuye mu karere ka gasabo umurenge wa jari akagari kagateko umudugudu wa kinunga mfite mukuru wanjye nabuze ubwo najyaga numva mu ijwi rya amerika abantu barangisha ababo mu gasaro kabuze nanjye ngira icyifuzo cyo kuvuga nti uwazarangisha nkumva ko nanjye namubona cyangwa amenya niba yaba yaranapfuye uwo mukuru wawe mwatandukaniye he ubundi twatandukaniye ku gikongoro yitwaga nde yitwaga donata mukanshuti agenze gute mutandukana yari amaze gushaka umugabo ubwo noneho bajyana ngo bajyana umugabo yari ashatse yaturukaga ku kibuye bagenda bajya kuba ngo ku kibuye ubwo rero intambara isa naho icogoye twebwe turahunguka turataha igihe kigeze nibwo mama agiye kumushaka ku kibuye abantu batubwira ngo niho baba ubwo ni ku kibumba niho kwa sebu bagiye rero basanga ngo bagiye muri zayire ubwo igihe cyarageze tukumva ngo niho bari igihe hari igihe rero higeze kuba intambara mbese abantu bahungiye muri zayire bagaruka mu rwanda umugabo we we yaragarutse agaruka wenyine tumubaje twese ko mutazanye aravuga ngo baburaniye mu mashyamba bahunguka kugeza na n'ubu twabuze umuntu watubwira ko yaba yarapfuye cyangwa ko yaba akiriho twarategereje twarahebye twabuze n'umuntu n'intumwa n'imwe yenda twakumva ngo yaba ariho cyangwa yaba yarapfuye
none se uwo mugabo we agarutse akababwira ko babonaniye reka nusubiremo none se uwo mugabo we agarutse akababwira ko baburaniye mu mashyamba ya kongo nta n'ahantu yibuka yadoma ngo avuga ati twari tugeze aha ku musozi uyu n'uyu ku murenge uyu n'uyu reka aratubwiye ngo ntabyo azi ngo baraburanye nawe mu mashyamba ntabwo yari ayazi mbere mwakomokaga he mu rwanda mwaburaniye ku gikongoro ariko si niho mwakomokaga
twebwe iwacu ubundi ni mu majyepfo ahahoze ari komine kigoma yego
segiteri ntanga serire nyamazi none nta muntu n'umwe wigeze ahunguka avuye muri kongo ukomoka aho ikigoma mukomoka cyangwa se wabaciye iryera mugeze ku gikongoro muhunga waba yarababwiye ko yarabutswe uyu muvandimwe wawe donata nta muntu n'umwe wigeze yaba yahunguka ngo abe yatubwira amakuru ye haba n'umwe donata ahunga muri mirongo icyenda na kane ari maze gushakana n'uwo mugabo yari afite imyaka nk'ingahe amata yari mu myaka nka makumyabiri n'umwe
yari atara yari ataribaruka nta mwana yari afite oya eh, bashakanye mu ntambara siho duhunga nta mwana bari bakagirana donata mukanshuti niba kumva magingo aya aho yaba ari hose muri ayo mashyamba ya kongo cyangwa se mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose cya afurika aho ijwi rya amerika rishobora kugera eh, n'icyo wamubwira mu masegonda make y'usigaranye Eh, mukashuti donata ni mukuru wanjye namukundaga cyane kandi n'ubu akiriho ndamukunda sinahwemye kutamutekereza kuko yambaga ku mutima kuko njyewe umugwa mu ntege donata ubaye ikiriho rwose njyewe ngutangarije ko natwe tukiriho ni murumuna wawe nyirangiro usanga ko donata tukaba turiho uko tuvukana turi batatu mama wacu wariho na musaza wacu mureka mbanze miri nawe ariho bose ubaye ukiriho wabasha kudusangariza ko nawe ukiriho cyangwa n'undi muntu wese wabasha kumenya ko ukiriho cyangwa waba utanakiriho tukamenya amakuru yawe wabasha kumenya yuko ukiriho cyangwa uko amakuru yawe yagenze nawe adu- adutangarije uko bimeze nawe twashima cyane nanjye rero ndagushimiye forutuna tangira ngira uwo usanga kuba wizeye ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo eh, tugufashe gushaka umuvandimwe wawe ukomere ugira amahoro Eh, urakoze cyane imana ibaho umugisha
agasaro kaburaga
uwitwa gashema vianney atuye mu karere ka nyarugenge mu murenge wa mageragere ararangisha umuvandimwe we twagera yezu emmanuel umubaba- umuvandimwe wahunze muri mirongo icyenda na kane ahungana n'aba- n'ababyeyi na ba sekuru hanyuma bo baza kugaruka we ariko ntiyaza ubwo nkunda kumva ikiganiro cyanyu ku cyumweru cyitwa agasaro kaburaga yego nashatse uburyo rero mbona nimero zanyu biranga nza kuhamagara mfite umuvandimwe witwa alphonse twahirwa amubaza niba yambonera nimero zanyu arambwira ati ndagufasha ndaguha nimero zabagira ubusa muzavugane ni byiza urambonye rero none uwo muvandimwe wawe yari yarahungiye he eh, kubera icyo atagarutse umuvandimwe wanjye yahunganye na ba sekuru icyenda kane bahunga yego barahunga bahungira ahitwa babaye muhuru mva njye ndi mutoya ariko nabashije kuganira n'abantu na se wabo wari waragiye ariko aza kugaruka ariko arashaje hari no mu cyaro hari igihe baba bari mu cyaro ariko na telefone zabo ntazo noneho ampa amakuru y'aho bari bari bari hehe
babaye mu nkambi ya kabira muri mirongo icyenda na kane hanyuma ubwo yabanaga na sekuru na nyirakuru n'uwo se wabo witwa makabuza Via- jean marie vianney hanyuma basi akaza kuhava aho mu nkambi ajya gukora akazi aho bita ishangi nyuma ariko akajya aza gusura ba sekuru aho babaga mu nkambi yaje kuva rero ahitwa ishangi ngo shebuja amwimurira ahitwa Nyamiku- nyamibwa na nyamikubi nyuma rero ba ba se wabo na sekuru baje gutaha ariko ataragaruka ataragaruka kubareba aho bari bari kuva icyo gihe rero baza ah, nta andi makuru yandi twamenye ah, arengaho baraje kuva icyo gihe nta yandi makuru ye ara- turamenya uwo muvandimwe wawe yitwaga nde yitwaga twagira yezu emmanuel bakundaga kumwita rwayibebe yahunze afite imyaka cumi n'irindwi kuko yavutse igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi akaba yarahunganye na sekuru witwaga sebujangwe sirasi na nyirakuru witwa nyirangirabashi mariya ahungana na na se wabo witwa makabuza jean marie vianney na karinda gaspari ahungana na n'undi witwa n'undi se wabo witwa nubaha ndetse na ndabamenye ahungana n'uwitwa irindi zina rya se wabo sindi kuryibuka kuko hari hashize iminsi iminsi ntago ndyibuka ntacyo bitwaye n'aho wagerageje muri abo bose uwatashye mu rwanda ninde uwagarutse ni se wabo witwa makabuza vianney yagarukanye n'umuryango we niwe wagarutse uri mu rwanda ariko hari undi muntu waje kuza duha amakuru y'uko babonanye muri bibiri yego
ariko umukuru wanjye we atakunze kuba mu nkambi ntabwo yakunze kuba mu nkambi kuko baje ngo guhura amubwira yuko asigaye yaratuye ariko uwo muntu waje nawe yaraje aduha amakuru gutyo nyuma ntabwo twongeye kubonana kugeza na n'ubu yababwiraga ko yabatuye hehe
yatubwiraga yuko yaba atuye muri ibyo bice bya nyamikubi
niba twagira yezu emmanuel bitaga rwayibebe ni mukuru wawe niba kumva akaba ari aho za nyamibwa na nyamikubi akaba kumva hano ku ijwi rya amerika nayahe makuru wamubwira usigaranye amasegonda mirongo itatu yafate ugire amakuru waha mukuru wawe umubwire amakuru yo mu rwanda umubwire n'icyo wifuza ufite ku mutima wawe
mu by'ukuri byashimisha abayakiriho abayanyumva abavandimwe bose be barahari uko twari abana icyenda bose barahari abayanyumva rwose nimero zanjye ni izi cyangwa umwe muri ba se wabo banyumva abayanyumva cyangwa hari n'umuzi ubazi afashije akaba yabagezaho aya magambo mvuga rwose nukuri turamukumbuye umusaza n'umukecuru bahora bavuga ati icyatuzanira manweri tutarasaza byadushimisha cyane gashema nanjye ndagushimiye kuba witabaje agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika kugira ngo tugufashe kugeza kure iyo mpuruza yawe ishakisha umuvandimwe wawe ngo ushimire kuba uri mu bakunda ijwi ry'amerika kandi bifuriza abandi amahoro ndabashimiye cyane venuste nshimiyimana
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
iyi ni ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga umutoni mediatrice atuye mu karere ka nyaruguru mu murenge wa nyagisozi akagari ka nyagisozi umudugudu wa nyagishayo ni mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yari afite imyaka ibiri gusa turagurwa ari kumwe na musaza we witwa teogene sikubwabo bajyanwa mu kigo cy'imfubyi butare cyayoborwaga n'umuryango witwa concerne icyo kigo kimaze gufunga abana bahawe imiryango yifuzaga kubarera nuko umutoni na musaza we bageze inyagisozi nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi umutoni arashaka kumenya niba hari umuryango agifite naje kugira ikibazo nyine ni isanga mu muryango nakuriyemo ariko uwo muryango umbwira ko utigeze umbyara ndererwa mu muryango nyine bambwira ko navuye mu kigo cya kuba ruje hano butare bamaze kumbwira gutyo naje kubakurikirana ndababaza ese iwacu ntabwo mwamuhazi barahakana nyine bambwira ibintu bibabaje gusa ntibambwire neza ngo basobanurire uwo muryango n'uw'inyagisozi n'ubundi narewe ndangije ikintu cyaje kugira kuntera ikibazo niba umuryango ntawubuze naje kumva ino radiyo kenshi nyumva kenshi ndavuga ati nzibariza nanjye wenda menye ko uwo muryango ufite cyangwa ntawufite nyine bivana ikibazo ubwo ngubwo aho mbafatishije mbonye nimero zanyu ndavuga ati reka ndebe umuntu ugire nyine umuntu arabimfasha nimero zanyu ndazibona mbahamagaye hamagara umuntu ampuza namwe ubwo nyine yarabinkoreye imana izamuhumugisha ariko ikibazo cyanjye hanini ahanini ni gushaka umuryango umuryango wanjye twaburanye muri mirongo icyenda na kane kuko njye nari umwana mutoya muri mirongo icyenda na kane wari ufite imyaka ingahe umutoni urebye nari uruhinja yego nkurikije kuko uwo muryango nawugezemo ufite imyaka ine muri mirongo icyenda na gatandatu n'icyenda n'icyenda nibwo twawugezemo n'inge na musaza wanjye turi babiri ariko ikiri aho ngaho hagati sinzi niba uwo tuvukana cyangwa tutavukana ni uko twisanze muri uwo muryango bavuga ko ngo tuvukana ntabyo nzigiye ku giti cyanjye ariko nyine ni inshinga kuko hari benshi baba barababuze wenda babagira baba bari kumwe iyo umurebye ubona musa uwo musaza wawe iyo mugenda muganira ubona kwitaho nk'uwita kuri mushiki we reka reka ni bya bindi byo kuvuga ngo wenda bigire nta kintu biba bimubwiye na kera ataranashaka n'umugore wabonaga ari ikibazo gikomeye nakora nk'ikintu akagira nyuma ariko akaza kwigarura nyine akagira ubumuntu ni bwa bumuntu ariko sinzi ukuntu mba mbibona ntabwo byoroshye nanjye nagize ishyaka ryo kuvuga ngo wenda kuko nabyumvise uri umubyeyi navuga ngo nkugezeho ikibazo cyanjye uba ari wowe ufasha n'ibinanirana nzaheba ntuze menye ko byananiranye uravuga yuko muri mirongo cyenda na kane ushobora kuba yenda wari ufite nk'imyaka ibiri wari uruhinja nta kintu uzi ariko se uwo muryango w'inyagisozi wagutoye ukakurera ntabwo wigeze ukubwira aho ushobora kuba ukomoka njyewe nagerageje kenshi kubibabaza n'ubu impapuro hari amasezerano bagiye bagirana n'ikigo barayahishe barayasimba nta kintu bagaragaza none ibyo byangombwa imaze yarabahamagaye abahamagaye bavuga ko ibyo byangombwa batabibuze ibyo byangombwa rero nibyo byari kumfashije kuko nari narabibonye aho nkuriye byari bumfashe kugira ngo mbashe kumenya kuko ese nkomoka hehe se muri uyu muryango nawe ugezemo umubuhe buryo kubera ko ibyo byangombwa bidahari nabo bakaba nta kintu na kimwe bafasha nicyo kintu cyanyureye nyakubahwa mubyeyi wafasha nanjye rwose ndaremereye byoroshye aho bakuvanye i butare ikigo warererwagamo cyitwa ngo iki konserne umaze gukura mu magambo wagiye wumva bavuga iruhande rwawe nta na rimwe wumvise ryakuganisha ku nkomoko yawe kubera umuryango nakuriyemo nagiye gufata nk'ababyeyi ariko sinigeze ngira ubushake bwo kuba navuga ngo icyo ngicyo mbatekereje aho maze kubona ibibi byose aho maze gukurira nkabona ibibi byose nkabona ko nta n'umuryango bigira ndangije kurura amakuru kuko uwo muryango aha ni nyagisozi aha nyagisozi twagize twarerewe nta muntu wari kumutuzi batuzanye mu modoka badushyira muri iyo muri uwo muryango n'uwaba ari inzu bagerageje kubwira abo babyeyi batureze bavuga ati se ko nta wundi muryango bafite ukaba utari kugaragaza n'ababaguhaye bari barasiranye amasezerano nuko nitumunanira azadusubiza ntiyabikora mbese ahanini si ukumuharabika si no kumuterura yari akurikiranye impano baduhaga kuko akenshi nagiye ndara hanze hanakubise iyo impano zitabonekaga ugasanga ibibazo biragize biravutse byaza nkarya umunsi umwe undi munsi nkagenda ariko nkabyihanganira nkavuga ati ni iwacu kuko nta handi hantu najya agiye amakuru naje gukurura baje kumbwira uwari bubashe kuyambwira nagerageje no kubaza musaza wanjye ni umuntu wakomeretse utajya unavuga ni nawe mukuru kuri jyewe ntabwo abasha kuvuga nta n'ikintu yanakubwira gusa ikintu nibuka jyewe nkiri umwana ni uko hari umwarimu watwigishaga muri icyo kigo cya kuruwa ruje muri garidiyeni niwe muntu nibuka wari ufite inkovu ku matama nta kindi kintu nibuka amakuru yo nta wundi muntu wari buyaduhe usibye uwo muryango twaririwemo twubahwa rero ntabwo nabasha kuba nagira keretse hagize umvuganira akagenda akabaza ayo makuru nyirizina ayo makuru nibwo yamenyekana muri uwo muryango iyi ni intangiriro amakuru mpaye yarahagije kugira ngo tuzayahereho tubone n'andi hagati aho ukomeze wihangane ugire ubwizige ukunde kandi usenge gira amahoro ni ukuri murakoze imana ibahumurize
kugira ngo tubone amakuru nyayo kuri aba bana bombi byabaye ngombwa ko tujya inyagisozi nyirizina muri nyaruguru kureba umubyeyi wabareze uwo ni umukecuru bernadetta mukandekezi byabaye ngombwa ko nitabaza abaturanyi kubera ko nta telefone agira bakimara kuyimuha namubajije niba azi umwana witwa umutoni mediatrice mutoni mediatrice yego
yari umwana wanjye umuvana muri oruforina i butare bakubwiye aho akomoka bakubwiye aho bamuvanye twagiye i butare baduha abana yego aho ngaho rero banditse mu bitabo twasinye mu bitabo basigaranye aho ngaho i butare yego noneho rero baratubwira ko bazatuzanira abana barabatuzanira bigeze babwira abo bana aho bakomoka ntabwo batubwiye aho abana bakomoka baratubwiye ngo nihaboneka se wabo w'uno mwana tuzamumuha nta kiguzi twatse nihaboneka mubyara we tuzamumuha nta kiguzi twatse nihaboneka nyirarume yagombye kuba ari musaza wa nyina nawe tuzamumuha nta kiguzi twatse aho ngaho rero ntabwo abo ngabo nta muntu twigeze tubona washaka abo bana ubwo urumva ko atari mediyatirisa wenyine afite na musaza we bazanye uwo munsi yego
bari kumwe ari babiri baje ari babiri musaza we yitwa nde yitwa sikubwabo teogene yego ubwo rero barabazanye babazana uwo munsi ari nko ku gicamunsi n'iki gihe n'iki gihe aho muri ho muri ho mumbaza gutyo yego abana ndabagumana ndabarera umwana w'umukobwa yaje afite imyaka ibiri n'igice yego ariga ararangiza amashuri ye arangije aragenda ajya gushaka umugabo abyara kabiri abyaye kabiri umwana uwa kabiri arapfa apfuye arongera arishumbusha ari we mwana afite ubungubu ariho yose umusaza we nawe abyaye kabiri arafite umuhungu n'umukobwa uko abana bagendaga bakura wigeze ubafasha gushakisha kugira ngo umenye aho ababyeyi babo baba baherereye niba bakiriho narashakishije nabwiraga uwo muhungu kuko yakundaga kuza i kigali nkamubwira nti wowe uzajye kuri radiyo rwanda uzirangishe uvuga ko muri aho n'ibindi nk'ibyo umuhungu ntabyo numvise ntabwo nigeze mbyumva kuri radiyo yarabivuze kuko yagarukaga nkamubaza nti kuki nakubwiye ko uzagenda ukajya kuri radiyo rwanda ukirangisha ukumva ko ukabarangira n'ahantu uba n'umurenge n'igiti byose ntukabivuga ntibubundi ukareba ko wazabona ababyeyi bawe ubwo twari tukivugana ariko nyuma y'aho amariye kudukubitira ubwo nyine yahise agenda nyine arubatse afite abana babiri yabyaye aya mazina ya teogene si ku bwabo na mediatirisa umutoni ni mwebwe mwayabahaye cyangwa baje bayafite amazina umukobwa yaje yitwa ngo macibiri izina ry'irikirisitu nige namubatirishije umuhungu nawe yaje yitwa si ku bwabo ariko ambwira ko ngo yitwa teogene ubwo we yagumanye teogene ubundi yitwa si ku bwabo ubwo yavuga ko yitwa mutoni niwe waryihindiye aragenda avuga ko ngo yitwa mutoni ariko ntabwo ariko yitwa nubwo namwe mwakoresha ubushobozi bwose mukarangisha ndumva hanabonetse n'uwo mubyeyi we rwose ntabwo yabona ko umwana we yitwa mutoni ahubwo yategereza uwitwa macibiri mbere y'uko nkugeraho nabanje gushaka amakuru ku waguhaye abana amenya ko yitwa mukangira nagira ngo nkubaze uriya mubyeyi mwahuriye he mwamenyanye mute mbese niwe wagusabye kurera bariya bana cyangwa se niwe washatse abana urera urabamusaba mukangira yatwigishaga akadushyira mu nama tukamba inama akatwigisha akadusasabiriza ko tugomba kujya gufata abana turabafata koko none se mukangira kuzanira abana nta mpapuro yaguhaye wagombaga kugumana ziriho umwirondoro w'abana oya ntazo baduhaye kuko twasinye mu bitabo bari bari aho ngaho aho bari babacumbikiye none se mukangira hari icyo yigeze akubwira ku nkomoko yabo hari ikintu yaba azi nawe waba uzi ntabwo azi aho bakomoka bari bari muri konserine bari aho ngaho baba bamwe n'abandi bana benshi bahasanga abana benshi cyane bageze nko ku bihumbi n'umunani mubyeyi ndagushimiye kubera ayo makuru umpaye kuri abo bana umutoni mediatrice na sekubwabo teogene ngushimire kandi ubuntu wagize bwo kubarera nongere nshimire n'abaje neza anita wamfashije kukugeraho mwese mugira amahoro yego namwe mugira amahoro nanjye ndabashimiye cyane
muribuka umwana watoraguwe mu nkoto za kinyambi mu kwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane afite imyaka ibiri bamubaza uko yitwa akavuga ko yitwa njinjiri uwo nawe turamushakira ababyeyi hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga umutoni mediatrice nawe mwumvise ko ari macibiri gushaka umuryango w'abana batazi kuvuga aho bakomoka cyangwa se ababyeyi babo ntibiba byoroshye ariko kugeza ubu tuzi ko mukangira wakoreraga ishyirahamwe konsona ari we wabahaye bernadette mukandekezi bavuye mu kigo cyari butare ariko se bahageze bate bavuye he niyo ntambwe ya mbere nitabaje umubyeyi wababonye ari bato waganiriye nabo anitabaje neza nawe atuye inyagisozi namubaje niba yarashoboraga kumenya aho bashobora kuba bakomoka ahereye ku mivugire yabo numvaga bavuga nk'abana baturuka mu majyaruguru amajyaruguru y'u rwanda ko ari manini dufate amajyaruguru yose dufate icyahoze ari byumba ruhengeri na gisenyi dufate he
byumba ruhengeri na gisenyi aho hantu harimo ahantu hamwe bakomoka icyatumaga ubitekereza ni iki yewe iwacu ni iburasirazuba yego niyo kavukire kanjye ariko naje hano icyenda gatanu wumva ngewe uko naje mvuga siko naje nsanga ab'amajyepfo bavuga kuko turatandukanye ntabwo tuvuga kimwe n'abo bana rero babazana ntabwo twavugaga kimwe kuko aho hantu hose ndahazi hari imvugo zabo uhereye kuko wumvaga bavuga uvuze yuko imvugo za buri karere uzizi uwagusaba guhitamo hagati ya byumba ruhengeri na gisenyi wabashyirahe ngewe ko naburaga ahantu nabashyira nabashyira ibyumba kubera icyo babashyira ibyumba bavugaga urukiga bavugaga ikirera bavugaga urukiga urebye hazagamo urukiga ruvanze n'ikirera ariko mvugana n'umutoni wumva rwose ko yahindutse yabaye nkawe nawe yafashe irangi ry'akarere aravuga ikinyarwanda cyo mu majyepfo y'igihugu naho se musaza we si ku bwabo we yahageze afite imyaka ine avuga nawe se yarahindutse mu mivugire cyangwa ntiyahindutse watete umusaza nubwo avuga ariko wumva ko cya kintu cya kirimo ikirenge akigifite nta muntu se n'umwe ukomoka muri ako karere wigeze arangisha nko kuri radiyo rwanda ashaka umwana witwa macibiri cyangwa se umwana witwa si ku bwabo
oya madamu baje neza anita ndagushimiye cyane kuba ufashe kano kanya kugira ngo udufashe gutera intambwe yo kubona aho bano bana bashobora kuba bakomoka bumva ijwi rya amerika muri kano kanya bakomoka mu majyaruguru y'u rwanda waba yarabuze umwana muri mirongo cyenda na kane umwana w'umukobwa witwaga macibiri irindi ntabwo ndivuga n'undi w'umuhungu witwaga teogene si ku bwabo waba rero yarabuze umwana icyo gihe yanyura hano ku ijwi ry'amerika kugira ngo tumufashe guhura nawe ndagushimye cyane baje neza anita uri umuyobozi mwiza ukomeze kandi wumve ijwi ry'amerika murakoze cyane nawe tuzakomeza ubushakashatsi tumenye aho macibiri na teogene si ku bwabo bakomoka waba yarakomokaga mu ntara y'amajyaruguru ahahoze ari byumba na ruhengeri waba yari afite umwana w'umukobwa bahimbaga macibiri wari ufite imyaka ibiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane n'umuhungu witwa teogene si ku bwabo wari ufite imyaka ine yaduhamagara hano ku ijwi ry'amerika akabitumenyesha ikiganiro agasaro kabura gacyo cy'uyu munsi ni hano kirangiriye abo tutatumikiye tuzabikora ubutaha no gusaranganya isaha imwe ya muri isanga nzabatumikira mugire amahoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana